muriko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc abaduteze amatwi namwe mugitangura kutwumviriza namwe mwese mwatanguye kuva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fide niyo ngabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara cyerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi tuze mu burundi aho urwego sense rucungera uko amaradiyo n'ibinyamakuru bikora mu gihugu rushima ko vyakoze neza mu kiringo c'amezi atatu arangiye yamara naho biri uko umukuru w'urwo rwego ariko ashikiriza icegeranyo ejo ku munsi wa gatanu yatangaje ko hibonekeje amakosa atari make ni inkuru y'ijwi ry'amerika musomerwa na mugenzi wacu oriane itanga ishaka amwe mu makosa umukuru w'urwego sense nestor bankumukunzi avuga ni ayakozwe namwe mu maradiyo tukivuga ibijyanye n'amakuru kumbure aba ahengamye abamenyeshamakuru baravuga yuko hariho uh, abantu babagora mu gihe bariko barondera ko amakuru uh, tukababwira yuko ico kitoba icitwazo c'uko bogwa mu makosa mu gutanga amakuru uh, ahengamye boheza bagafata umwanya ukwiye bakarondera uyu muntu mu gihe batamuronse bakarondera uwundi ashobora kuba afise ayo makuru maze agaheza agatangwa ahagaze neza akwiye tutatanze amakuru ahengana bamwe mu barongoye ibinyamakuru n'amaradiyo bitavye inama y'urwego sense yo gushira ahabona ico cegeranyo barashima basanga ariko hari agahaze kuko ari cegeranyo c'uruhande rumwe abas mbaza umutima umwe mu ndongozi z'ikinyamakuru iwacu kiri mu vyagirijwe amakosa menshi y'umwuga asaba ko hoba ikindi cegeranyo c'abataho begamiye contre rapport mu gifaransa nashaka ndabasabe mbega iyo raporo mugira nta kuntu kumbure mwoza murayikora mugaha n'abandi bantu bigenga gusumba ku buryo nabo nyene bogira ico nokwita contre rapport hanyuma umuntu akaraba izo raporo zibiri ko n'iyi raporo umuntu hari igihe umuntu yovuga ati nayo nyene irahakwa guhengama murantunga sivyo mvuze ivyo umuyobozi w'urwego sense atemera akavuga ko icegeranyo cabo cisunga amategeko yo gucungera ibinyamakuru n'amaradiyo amaroti iyi raporo ku kwagura ega dukorera ku mategeko hajya ngoma mvuga itegeko sivuga itegeko reba bamenyesha amakuru gusa hariho n'itegeko riraba senze raporo rurafite aho ruyitanga abo bandi b'abahinga nta raporo tuba amategeko sijya dusa sinzi ko anabiturekurira mugabo rero byinshi ibyo dukora tubishyira ku rubuga tubishyira ku rubuga rwa rwa sense abazoshaka kubinebagura babifitiye ubushobozi barabikora ntidukorera mu kinyegero n'ibintu tuvugira ku mugaragaro kandi tuvuga ibyo twabonye twemanga n'ibihano n'aho byo bifatwa bifatirwa ahabona duca tubivugira no ku iradiyo amaradiyo mu burundi aragirizwa kandi n'ubwo rwego arongoye sense ko atanga amakuru y'uruhande rumwe information non equilibre yamara ivyo ntibyakirirwa na bamwe mu barongoye amaradiyo n'ibinyamakuru uyo ni pascal niyo yankunze arongoye uruganda rwa radiyo isanganiro hanyuma nagomba kuvuga rero kuri ibyo bijanye na desequilibre de l'information vyavuzwe ku bijanye ko biva kumbure hamwe ku bamenyeshamakuru ngira ngo no kubayatanga nico gituma nagomba gusaba rero nanje nimba vyoshoboka murabona igihe twimirije ni igihe kigoye cyane mukaraba ingene sense kumbure yotunganya nimba ari uruganda wohuza ibimenyeshamakuru abarongoye ibimenyeshamakuru ngira ngo n'abo bantu mu minsi tugiye kurondera kw'amakuru kuko mw'iyi minsi dutanguye kumva imvugo zitanguye kuza ziravugwa hariho abantu batanguye vuga bati muraraba zijya n'iza radiyo murazibuka ca gihe izo ni imvugo zitanguye kuvugwa buke buke ivyo ni ibintu kumbure bishobora gutuma abantu ngira nko kugumurira nk'abantu ku iradiyo kanaka ugasanga canke n'abamenyesha amakuru rimwe rimwe batanguye kugira ati e bagatangura kugira nka autosansire bagatinya gukura ku nkuru zimwe zimwe nagomba gusaba nshimitse ko ico kintu mu minsi mworaba ingene mugikorerako cane urongoye urwego sense atera akamo abamenyeshamakuru kugerageza gukora inkuru idahengamiye uruhande rumwe mu ntumbero yo kubaka igihugu asaba n'abategetsi batandukanye kutanka gushikiriza iciyumviro abavugizi b'inzego zitandukanye bobo barabizi kandi turamaze kubivugana ko bokwama bari hagufi mu ntumbero yo gutanga amakuru mu gihe bayafise bayasabwe n'abamenyesha makuru mu gihe nayo bataraboneka ah, bakavugana n'uwo munyamakuru ayarondera ah, ari- ah, bikenewe ko aba atenyenya agatenya kugira ngo ayo makuru uwari buyabahe nawe abanze yatohoze neza aheza aya- ayabahe muri kino gihe uburundi bugana ku matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo arongoye urwego rucungera ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu burundi afise akamu atera abamenyeshamakuru n'abayobozi ni uko bokwirinda amakosa yabaye imbere y'amatora yo muri bibiri na cumi na gatanu nestor bankumukunzi avuga ko abatazikubita agashi bagashira mu ngiro amategeko agenga umwuga bazofatirwa ingingo ruhasha leta ya uganda yabwiye abaserukira ibihugu byabo muri icyo gihugu ivyerekeye umubano wacu n'u rwanda itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bya leta ya uganda ijwi rya amerika ryashoboye kuronka risobanura ikibazo ku kindi kuvyo ivyo bihugu bitumvikana ko rikanavuga ko ivyo bihugu ko ari bibiri bibandanya inzira y'ibiganiro kugira ngo birangize ibibazo vyagiraniye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabonye itangazo ryasohowe n'umushikiranganji Sam Kutesa ajejwe imigenderanire ya Uganda n'amakungu akaba yaduteguriye iyi nkuru nubwo bishobora kugaragara nk'aho nta kibazo gishya iri tangazo rivuga kitaravugwaho mu byerekeye umubano w'ibihugu byombi haba ifungwa ry'umupaka wa gatuna ibangamirwa ry'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa gucumbikira imitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ndetse n'ifatwa iyicwa rubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda baba muri uganda ushishoje urabona ko leta ya uganda hari ibyo yagiye yongeraho ku bwisobanuro bwayo ku ngingo zimwe na zimwe nko ku birebana n'ifungwa ry'umupaka wa gatuna minisitiri sam kutesa yavuze ko byabaye mu buryo butunguranye uganda itigeze ibimenyeshwa leta ya uganda iravuga ko ibi byatumye habaho ikiguzi kinini ku gukora ubucuruzi cyane cyane ku bicuruzwa byangirika mu gihe gito yashinje u rwanda kugira imvugo zinyuranye ku mpamvu y'ifungwa ry'umupaka hamwe rukavuga ko ari ukubera impamvu zo gusana ahandi rugatobora rukavuga ko ari impamvu za politike ni ubwa mbere uganda yeruye ikavuga ko u rwanda rwayikomanyirije mu rwego rw'ubucuruzi rukanashyiraho uburyo uganda yise ubw'amananiza bukoreshwa muri icyo cyemezo mu magambo atari menshi leta y'icyo gihugu yahakanye gucumbikira imitwe y'abarwanya ubutegetsi bw'u rwanda yavuze ko idashobora kwemera ko ubutaka bwayo bukoreshwa n'abashaka guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu bituranye icyo ari cyo cyose iryo tangazo rihakana ifatwa ridakurikije amategeko iyicarubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda muri uganda rikavuga ko abanyarwanda bafatiwe muri uganda hari abakora mu nzego z'umutekano z'u rwanda binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko abigenga ko uganda nk'igihugu kiryamiye amajanja kubera ibitero by'iterabwoba bikomeza kukigabwaho kizakomeza guhangana n'uwabatera ku buryo bw'intangarugero yaba avuye hanze cyangwa imbere mu gihugu mu mpera z'ukwezi gushize u rwanda narwo rwatumije abahagarariye ibihugu byabo rubasobanurira ku bibazo binyuranye birimo n'icy'umubano warwo na uganda ukomeje kuzamba minisitiri sam kutesa yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri uganda ko igihugu cye kimaze kugerageza inshuro nyinshi kuganira n'u rwanda kuri iki kibazo ariko kugeza ubu ntacyo biratanga nshimiye bagenzi bacu ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kaze mwese
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu rwanda urwego rw'ubugenzacyaha rweretse itangazamakuru major karigiste sankara sabimana ukekwaho ibyaha by'iterabwoba uburyo yafashwe naho yafatiwe icyo nanone navuga ni uko ntabwo kubaho ubutabera aho umuntu ashaka guhungabanya umutekano umudendezo w'igihugu aho yaba ari hose ubutabera buzamugeraho uwo ni umuvugizi w'ubugenzacyaha mu rwanda modeste mbabazi yereka abanyamakuru sankara cyakora yirinze kuvuga uburyo bwakoreshejwe mu kumufata avuga ko bikiri mu iperereza iyo ni imwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugome hafi ya radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ni mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho urwego rw'ubugenzacyaha rweretse itangazamakuru majoro karise sankara ariwe nsabimana ukekwaho ibyaha by'iterabwoba hari amwe mu makuru birinze kugarukaho kuko ngo agikorwaho iperereza majoro sankara yatawe muri yombi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka hakurikiranyweho ibyaha byo kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u rwanda nko mu ntara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba gusa ukurikiranywe ku busabe bw'umwunganira mu mategeko ntacyo yatangarije abanyamakuru i kigali inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa niyo mpamvu rega mbabwiye ngo mwese ni mu bipange turebe uburyo biri bugende mpagaze mumfate nka suspect
muri kimwe mu byumba by'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha abanyamakuru bakubise buzuye kandi buri wese ategerezanyije amatsiko menshi kubona majoro karikise nsabimana ukunze kwiyita sankara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha bwana modeste mbabazi kubera ubwinshi bw'abanyamakuru kandi bigoye ko bose baba mu murongo umwe aratanga amabwiriza mbere y'uko abereka majoro sankara ariko nyine n'isibaniro kubera buri umwe yifuza amajwi n'amashusho by'umwimerere ariko ndagira ngo mwumvikane kuko nimutabikora turabisubika usibyo turabisubika ndafatisha akaboko kamwe uze kuba ufite kuteri wumva nyuma y'igihe bategereje bacishagamo bakaganira ariko amaso na za kamera bitava mu muryango majoro sankara yagombaga kwinjirizwamo inkuru yabaye nkuru cantege ku banyamakuru ni ukumva umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha bwana mbabazi ababwira ko sankara ataza kugira icyo abatangariza ku busabe bw'umujyamategeko umwunganira metre moyize nkundabarashi ahubwo ko byinshi bifuza kumenya bagomba kubikesha ubwunganizi nyuma y'isaha irengaho iminota mike majoro karisitse nsabimana sankara yaje abohesheje amapingu kandi abapolisi babiri bamurandase mu maboko umurebeye inyuma arakomeye arogosha umusatsi n'ubwanwa ipantaro ya kaki n'ishati y'ibara ry'ikijuju ndetse n'amadarubindi yijimye y'ibara ry'umukara tsiriri yacishagamo agashaka kumwenyura nyuma y'iminota nk'itanu bahise bongera baramusohokana bamuvana imbere y'abanyamakuru ufatiye ku masura ushobora kwemeza ko akomeye kubera amadarubindi yijimye yambaye ariko mu ntambuko ho bigaragara ko afite intege nkeya metere nkundabarasha umwunganira yavuze ko kugeza ubu buzima bwe ari nta makemwa kandi ko afunzwe byubahirije amategeko afite ubuzima bwiza ibyo agomba kubona byose arabibona ku buryo ntekereza yuko kugeza ubu icyo kibazo kijyanye no kuba haba hari uburwayi afite ntacyo dufite mu mikurikiranire y'idosi icyakora uretse gufata ibyaha akurikiranyweho bakabibumbira mu cyiciro cy'ibyaha by'iterabwoba yaba ubwunganizi n'ubugenzacyaha birinze kuvuga buri kimwe kuko ngo bikiri mu iperereza bavuga ko bizamenyekana urubanza rugeze mu rukiko ibyaha uwo twunganira akurikiranyweho bikubiye muri dosiye irimo gukorwaho iperereza n'ubugenzacyaha kandi ibyo byaha bikaba ari ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba ibyo rero ni kugeza ubu dosiye kubera ko ikiri ku rwego rw'ubugenzacyaha rigomba gushyikirizwa umushinjacyaha iracyari mu ibanga hari amakuru avuga ko hari abanyamategeko batari bake mu rwanda baba baratinye kunganira majoro karikisite sankara abanyamakuru babajije metre nkunda barashiwe icyamamaza ubwo bakemera kunganira umuntu ukekwaho ibyaha by'ubugome icyo nababwira mwese ko muri hano ni uko uwo nunganira ari we wahisemo kandi icyo nazakubwira ni uko abavuga bo mu rwanda bafite amategeko abarengera mu mwuga wabo ku buryo nta yindi kuverture nkeneye iyo ari yo yose usibye amategeko agenga umwuga w'abavoka mu rwanda amaha uburenganzira bwo kunganira umuntu ukurikiranweho icyaha bwana modeste mbabazi nawe yirinze kurondora inzira n'uburyo byakoreshejwe mu itabwa muri yombi rya sankara kuko ngo bikiri mu iperereza gusa ashimangira ko umuntu aho yakorera icyaha hose yafatwa uburyo yafashwe naho yafatiwe icyo nanone nababwira ni uko ntakure kubaho umutabera aho umuntu ashaka guhungabanya umutekano umudendezo w'igihugu aho yaba ari hose ubutabera buzamugeraho rero kubabwira ngo yafashwe atayafatiwe he byagenze gute ibyo byose biri ni biri mu bugenzacyaha abagenzacyaha bagikoraho ikiburanwaho bigifatwaho icyemezo ibyo byose uko urubanza ruzagenda rukomeza muzagenda mubimenyesha kubera imiterere y'ibyaha akurikiranyweho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yirinze gutangaza aho afungiwe n'uburyo bwo kumusura ku nshuti n'abavandimwe mwanamubonye nta kibazo afite ikibazo afite nyine ni uko afunze kandi ntawishimira gufungwa nk'uko namwe mumaze kubimenya nta kindi kibazo gihari uburyo yasurwa narabi- na- nababwiye yuko na- n'ubushize ku yindi kese twahuye hano ibyaha by'iterabwoba bigira uburyo o, bikurikiranwa ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha bi- ni nayo mpamvu binafite n'itegeko ryihariye igihe nikigera muzabimenyeshwa gusa nta kibazo kindi gihari mm, ku gusurwa nabyo ni- igihe cyabyo nikigera tuzababwira yisunze ingingo z'amategeko kandi ahereye igihe ukurikiranywe yafatiwe bwana mbabazi yaduhamirije ko afunzwe byubahirije amategeko majoro karikisi nsabimana uzwi nka sankara yafashwe hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mu bihe bitandukanye yakunze kumvikana yigamba ko umutwe yavugiraga wa FLN ari wo wagabye ibitero mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi mu kwezi kwa kane uyu mwaka niho hasakaye amakuru cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Sankara yafatiwe mu Bufaransa mu birwa bya Comoros ariko ngo aza kurekurwa ku mpamvu zitavuzweho rumwe nyuma yarongera arafatwa biteganijwe ko kuva kuri uyu wa gatanu dosiye yishyikirizwa umushinjacyaha muri uyu mwaka mu buryo buzwi abaye uwa gatatu ufashwa ashinjwa guhungabanya umutekano w'u rwanda nyuma ya raforuje fisi bazeye wavugiraga umutwe wa fdlr na koronera bega wari ushinzwe ubutasi muri uwo mutwe mu cyumweru gishize umukuru w'u rwanda paul kagame yatangaje ko urwanya u rwanda aho yaba ari hose bazamusangayo kandi ko ubikora wese akina n'umuriro uzamwotsa eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa kuri iyi nkuru turacyari mu rwanda ahaberaga inama iyi ku rwego rw'ikoranabuhanga ah, ku- muri afurika ariko hakaba hari abaturage mu duce dutandukanye tw'igihugu binubira kuba batunze telefone ariko kandi batahamagara cyangwa se ngo bahamagarwe kubwo kutagira iminara ikigo ngenzuramikorere rura kivuga ko hagiye kubakwa iminara isaga mirongo itandatu ikazakemura ibyo bibazo aho bikiri ni inkuru tubaza mugenzi wacu claude ganza munyamagana bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka cumi n'itanu ishize aho umubare munini w'abanyarwanda bifashishaga telefoni rusange zari zizwi nka public cyangwa piblifone kugira ngo bavugane n'abo bakeneye ubu abenshi bitungiye telefoni ngendanwa bakoresha igihe bashakiye n'uko babyifuje gusa siko bimeze ku bazitunze bose kuko kugira ngo uhamagare witabe wohereze cyangwa wakire ubutumwa bugufi bisaba kuba haba utanga n'uwakira ubutumwa baba bari ahantu haboneka ihuzanzira rituma ubutumwa bwabo bwanditse cyangwa ijwi bugera kuwo bugenewe mu bice binyuranye byiganjemo imisozi miremire abatuye mu mibande bibasaba guterera imisozi bashakisha aho bahagarara kugira ngo bavugane n'abo bakeneye imbogamizi tugira hano ni netwaka usanga uburyo bwo kumenya no gutanga amakuru usanga ari ikibazo ntidushobora gukorana na interineti ntidushobora guhamagarwa ngo dusubize no kwandika mesaje urayandika ko igapendinga ni ukuvuga ngo dufite ikibazo cya konegisiyo umunara baramutse bawutwubakiye byaba bibaye byiza ndetse na kano karere kacu karushaho gutera imbere harimo n'abantu ba za sekeretariya pibulike n'ibindi bintu byo gufotora cyangwa se bijyanye ni- na interineti tukamenya gushakira amasoko ibibazo nk'ibi biboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ntibigira ingaruka gusa ku mibanire n'ihanahana amakuru mu nshuti n'abavandimwe hari n'aho bidindiza serivisi zinyuranye nk'uko uyu muyobozi w'akagari twaganiriye yabitubwiye nta konegisiyo ibaho ni ukuvuga ngo nanone dufite n'ibitaro iyo bagiye gukora raporo kuri interineti ni ukujya i musanze mu mujyi nanjye ubu ngubu mfite izi telefoni ariko sinshobora gukora na interineti nta makuru tubona ku buryo na meya cyangwa se abandi bayobozi baradushaka tukazabimenya igihe cyarangiye ubwo nko ku biro byawe nawe ku kagari Na- nanjye ubu nahahunze niyo mpamvu ndi- nari gushakirareza ahangaha ruguru mbese ni ukuvuga ngo iyo kugira ngo nkorere na interineti ni ukujya mu murenge wa kimonyi mu ahitwa muri bizi mu musozi hejuru hamwe na hamwe ubuyobozi bw'ibanze buzi ko abaturage bari mu bwigunge kubwo kutagira ibikorwa remezo by'itumanaho bikwiye ariko buvuga ko ubushobozi bwabwo bugarukira gusa ku kumenyekanisha ibyo bibazo ku nzego zisumbuye muri nkotsi mu konkotsi ndetse hariho n'ahandi hatandukanye mu karere kacu ka musanze bigaragara ko ihuzanzira cyangwa se netiwake y'uburyo bw'itumanaho itameze neza ubuvugizi bwarakozwe ndetse eh, Tigo na mtn barabyumvishe binyuze muri rura igisigaye ni ugushyira mu bikorwa ibyo bemeye kugira ngo impuzanzira ibashe kuboneka bityo itumanaho rya telefoni n'irindi ryaba rikenewe rya interineti bibe byagenda neza ikigo ngenzuramikorere rura kinafite mu nshingano ibyo kugenzura kompanyi z'itumanaho no kunoza ibijyanye naryo kivuga ko cyakoze inyigo mu gihugu hose hagamijwe kumenya aho ibibazo by'itumanaho bikiri kugira ngo bibishakirwe umuti bwana prote kanyankore uyobora ishami ry'itumanaho muri rura yabwiye ijwi rya amerika ko inyigo yakozwe yagaragaje ko hakenewe iminara mirongo itandatu n'ine hirya no hino mu gihugu kugira ngo iki kibazo gikemuke hubatswe iminara mirongo itandatu n'ine mu buryo bwose ahantu hari ikibazo cyakemuka inshuraka isanzwe iriho igakoreshwa uko bikwiye hanyuma hakongerwamo indi minara ikibazo cya kavura cy'ahatari itumanaho cyakemuka ariko ikintu cy'ingenzi cyihutirwa nanone ni uko buri wese a- agira itumanaho turifuza ko byarangirana n'umwaka birangiye uyu wa bibiri na cumi n'icyenda Yego.
kanyankuru avuga ko iyi minara nimara kuzura hazakurikiraho kugenda yongerwa ubushobozi bitewe n'ubwinshi bw'abayikoresha rurivuga ko igiye kubanza gushyira imbaraga mu kubaka iminara ku mipaka yose y'igihugu mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abayituriye bafataga iminara yo mu bihugu bituranye igatuma badahamagara cyangwa ngo bahamagarwe rurivuga ko ku mipaka yose hazubakwa iminara mirongo ine n'itanu iyindi isigaye kubakorwa hagati mu gihugu bitewe n'aho ibibazo by'itumanaho biri kurusha ahandi ikigo ngenzuramikorere kivuga ko ku bufatanye na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na sosiyete z'itumanaho zigenga bazongera gukora isuzuma iki cyiciro cyo kubaka iyi minara nikirangira kugira ngo haba hakiri ibibazo nabyo bikemurwe imibare ya nyuma yatanzwe na rura mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko abarenga mirongo irindwi n'umunani ku ijana by'abaturarwanda batunze telefoni bavuye kuri mirongo irindwi na gatandatu n'igice kimwe ku ijana bari bazitunze kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi iyi mibare yerekana ko abakoresha interinete bari miliyoni eshanu n'ibihumbi hafi magana atanu mu mpera z'umwaka ushize mu gihe bari miliyoni enye n'ibihumbi hafi magana ane mu kwezi kwa gatandatu kwa bibiri na cumi na karindwi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahantu ijwi ry'amerika claude ganza urakoze tunyarukire noneho muri tanzania aho imyambaro y'imbere n'ibikoresho by'isuku mu gihe abagore n'abakobwa bari mu mihango ari kimwe mu bibazo biri mu nkambi ya nduta abarundi bahungiyemo muri ibyo bikoresho harimo nk'ikariso bahabwa rimwe mu mwaka kandi bajya mu mihango buri kwezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james joven yatembereye muri iyo nkambi ya nduta aganira na bamwe mu bigeme n'abakenyezi bamubwira uko icyo kibazo giteye akarorero dutanze akarorero ku nko ku masiripe ni ukuvuga amasiripe ego arakwiye mugabo si ijana ku ijana ni ukuvuga isiripe ikora akazi ko gufata ijya ko tegisi mugabo byiza kugira ngo umukenyezi abe yikwije benshi ubu barashobora kuca bakoresha akashira akibutura canke agashi- akaca yambarira ko yasa urujipe mbwe yose urujipe ntabwo iba ikwiye ariko mu gihe hoboneka ikora canke hakaboneka utuboka dushobora gufata mu gihe wambaye ya siripe ugaca ushirako ka kaboka kawe je nibaza yuko vyoba bikwiye rwose kandi wosanga bimeze neza aho iyo habonetse ikora vyo vyo aba ari ibindi bintu ko naho woba uriko uratambuka wambaye yakora yawe indani wikwije neza nibaza yuko abakenyezi vrema twokwiyambika agahuzu tukagenda tudashobora guhenera abantu urakoresha uhejeje gukoresha ukamesa ukanikira ukabika ugatora kandi ugakoresha ukabika igihe giheze ukabika hanyuma ikindi ukundi kwezi kandi bishitse mu cya kiringo ugasubira ugakoresha turashimiye amashyirahamwe ku kuntu itwa- itwitwararika ku bintu vyerekeye amakontagisi n'amakanga ariko ico tubona ko mwodukurikiranira ni uko kontagisi n'amakanga mubiduha mu mwaka mugaca muduha amakontagisi adakomeye n'amakanga adakomeye ico twasaba ni uko mwo- mwo- twongereza mukaduha nko mu mwaka gatatu izo kontagisi n'ayo makanga ko twiga impunzi ntaho dufise du- twokura hanyuma ni ukuvuga ku kijanye no gukora ubusafi dukoresheje inzembe burya ni hamwe h'ubukene ntivyari vyiza kuko zituma tugira ingorane kuko nk'iyo bijya bihere birinze bikuzako vrema nturonka amahoro uzosanga hari aho uri hose benshi urakunda gusanga bariko bariyagaza je nibaza yuko baba biyagaza kubera ivyo bintu biba- biba- hari igihe bishika bakaba bakoresheje ivyo bintu vyiza mwo turonderera uburyo bwiza twokoresha utuntu twiza dushobora gukoresha nk'utwo tubike sinzi bamwe barashobora kuba batwita ukundi mugabo twebwe ku izina tumenyereye tumenyereye utubike je nibaza yuko bogerageza bakatuturonderera kugira ngo abakenyezi dushishikare kugira ubusafi je nibaza yuko vyoba vyiza ko rwose kuruta twebwe abakenyezi turasavye mudufashe ivyo mwaduhaye nukuri birabo- ntitwabishimye neza turasavye mudufashe ntitujye inya- inyuma y'inkambi kandi baduhaye ikanga zirarangara kotegisi nayo ni- ni ni buto buto kandi mwaduhaye icupi rimwe riraroka nti- ni- nitwo- nitworyambara abiri mu mwaka canke ka- rimwe mu ndwi turasavye rero ngo mudufashe muzaba mukoze kandi ni ukuvuga ko tegisi urabona yuko usanga kenshi usangamwo zingahe zine niyo mpamvu ndiko ndavuga ku kijanye no kongeza ni ukuvuga zirya zine mu gihe uri muri birya bihe byawe ntisho- ntizishobora kugukwira urakoresha mugabo usanga hageze yaho uza gushanja imwe igikanye itarageranye itaruma byiza mugabo mu gihe uba ufise nyinshi bituma isuku ryiyongera kuguma ugirane uronka izushanje ukazosanga mbere uvuye muri ivyo bihe vyawe udasubiye no kwambara iyo wambaye Yara- kuko murabona yuko mudusa- ba- zisaba kwanikirwa ku kazuba nawe urabona yuko utoca uzitereraho o- uraraba ahantu hishije akazuba kaza guca kugira ngo zigere zija zitwara igihe kirekire ni nayo mpamvu dusaba yuko mwokongeza kugira ngo ziboneke ari nyinshi hanyuma mu gihe udafise kotegisi bivana n'uburyo bw'umuntu hari igihe uba uri yaranja uba ufise nk'udusiripe nka tungahe ukabura akoresha utwo dusiripe mugabo isiripe urumva naho uyikoresha ni ngombwa ntushobora kuja ahantu wambaye isiripe itegerezwa gutobo- itegerezwa gutobora ugasanga biragusarishije hariho urashobora gukoresha utwo dutambara twawe utwo dutambara burya udutambara buranababaza buranababaza kandi butuma ugira n'ingorane mu bihimba by'irondoka kubera burya butambara mugabo zijya ziragirane zirafasha si cyo kimwe nta n'isano binafitaniye ni nayo mpamvu dusaba yuko mwogirane mwokongereza aba rero bari ah, bamwe mu bakenyezi cyangwa se abigeme bari mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania baganiraga na mugenzi wacu james jovin ku kibazo bafite cy'i- eh, cy'imyenda yo kwambara y'imbere mu gihe cy'isuku ni ikiganiro rero mu kiganiro iwanyu mu ntara mumenyereye kuri aya masaha buri wa gatanu igihe tuba hano umwanya wo gutashya ndetse no kwishimana n'abanyu mu mwanya rero turatangira reka duhere kuri aka karirimbo zana dutambe ni ya sirasi damara
umutima semibira abo ngaha muraduha zana dutambe yeba akiwacu zana dutambe yeba kupita akiwacu zana dutambe yororo akiwacu zana zana dutambe yororo akiwacu zana arakajungu zana aragatoki zana aramukeke zana pembeni nangi kangure turudi mitima zana mwana yangare zana
zana dutambe akiwacu ku murongo wa telefone dufite uh, umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika jean bosco
ya ya ya ya da wiriwe neza ntabwo zabwe Zana duta- zana dutamberere.
muri radio voice yego turaho neza turatamba
ya ya ya Urahaga- urahaga munyibwije akaririmbo kawe hambere hayize murakoze cyane yego turakagutuye n'abo muri kumwe U- urahagana heza
iyo ndi ndi mozambique maputo uri mozambique yego urakumbuye rero i burundi
ya ndakumbuye i burundi cyane numva nkurikije ijwi rya amerika ndumva nezerewe cyane ndumva ndishimye Mhm. none abo wifuza gusuhuza rero ndagira ngo rwose tugerageze gusangira uyu mwanya dufite ntabwo ari munini ariko hari abantu benshi benshi benshi batwandikiye baj- bashaka gusuhuza inshuti n'abavandimwe Ah, abo wifuza gusuhuza ni bande
ya ndatahije mama wanjye ari ari burundi ku mutumba wa rurambira mu ntara ya makamba Eh, ndatahije mbonye mugenzi yibe turi kumwe ngaho i maputo ndatahije manuel karorero ndatahije n'umuryango wiwe ndatahije n'inshuti zose aho nize kiremba ku iraro n'abarundi bose nzajya tubanisha amakuru radiyo rya amerika Ye, turagushimiye cyane urakoze cyane ukomeze kandi kugira ibihe byiza wikendi nziza
sawa murakoze Ye,
Oh, I'm in love. Baby, I'm in love. Oh, oh, I'm in love. Baby, I'm in love. Oh, oh.
The Ben ni utugejeje ku musozi w'iki kiganiro iwanyu mu ntara turabashimiye mwese kuba mwateze amatwi tubararikira kandi ibindi biganiro biri mu mwanya uri imbere maze rero mutubabarire abo tutabashije guhamagara tubashimire rwose ko mwatwandikiye muri benshi kandi turabakunda mukomeze rero kugira ibihe byiza naho mu mwanya uri imbere mwari kumwe na eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma yari georgi yarafatanije na fasiri gebehu wakiriye telefone zanyu mugire ibihe byiza
I'm in love, baby. I'm in love. Oh, oh, I'm in love, baby. I'm in love. Oh, oh, I'm in love, baby. I'm in love. Oh, oh, I'm in love.
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda makeyi cyane igihe cy'isaha cumi na zibiri murakurikirana ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu